Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro ribashikiriza iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tora ramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 18 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi imigambwe imwe imwe ikorera mu gihugu ntishima ukugena amatora yimirije kuba mu mwaka uza ariko arategurwa.
kabaye akamaramaza rero ibyo bavuze ntibyajyanye n'ingiro ahubwo byabaye bibi kurusha bigaca byerekana rero ko aya matora ariko ategurwa ariko ategurwa nabi kubera ko imigwi ijeje kuyategura ari imigwi usanga ihengamiye ku mugambwe uri ku butegetsi Uwo ni Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko umugwi ujejwe gutegura amatora seni ufise intumbero y'uko utazoshimisha abarundi bose. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryashize ahabona ibitigiri bishasha vy'impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemwo. Mu Rwanda ishami ryihariye riburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu riri Nyanza mu bumanuko bw'igihugu ryasubiye kubandanya urubanza rwagirizwamo abayobozi b'umugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Yamara imbere ko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alois, urakoze fidele tuyahere muri turukiya igihugu cya turukiya cyaremeye gutanga agahengwe k'amasaha ijana na mirongo ibiri ko guhagarika intambara mu bitero kirimwo n'umugwi w'abarwanyi b'abakirde mu buraruko bwa siriya icegera ca perezida wa amerika mike pence yabitangarije i ankara ejo ku munsi wa kane inyuma y'ibiganiro vyamaze amasaha ane ari kumwe na perezida wa turukiya recep tayyip erdogan pence yashikirije ko ako gahengwe k'indwi ari akaryo ko guha abarwanyi b'abakirde kugira bave mu karere k'ibirometero mirongo itatu na bibiri ku rubibe rwa turukiya na siriya trump yashikirije pence yashikirije ko turukiya na amerika bemeranije gutunganya ibiganiro kuri ako karere nyene gateye ibibazo n'ukuntu bazobandanya kurwaniriza hamwe umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ni mu gihe bamwe muri abo barwanyi baza baratorotse bava kuva turukiya itanguye ivyo bitero trump yashikirije ko uyu mwumvikano utumye ibihano mu by'ubutunzi yari afise kugira afatire turukiya bitagikenewe perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yatangaje ejo ku munsi wa kane ko umushikiranganji wiwe ajejwe amasoko ntanganguvu yasezeye muri ayo mabanga rick perry yari mu bariko barabazwa mu matohoza ariko arakorwa n'abashingamateka ku vyaha perezida trump akekwa ko vyotuma yagirizwa akaburana atsinzwe agakurwa ku butegetsi iri tangazo riserutse haheze umunsi hashizwe ahabona ikiganiro perry yagize cemeza ko yategetswe na perezida trump kuvugana n'umushingwamanza wiwe rudi juliane ku vyagiriji vya ruswa n'igihugu ca ukraine perry yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yari umwe mu bashikiranganji bari barambye muri iyo leta ya trump abategetsi b'umuryango umwe bwa buraya barafise icizere ko inama nshingamateka y'ubwongereza izotora yongere yemeze amasezerano ku isubirwamwo ry'ingingo zo kuva ku bwongereza mu muryango umwe bwa buraya bitekanijwe ko abashingamateka b'ubwongereza bahura ejo ku munsi wa gatandatu ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu nama nshingamateka y'ubwongereza iza yamaze kuvuga ko itazoyemeza umushikiranganji wa mbere boris johnson hamwe n'ubumwe bwa buraya bashitse kuri ayo masezerano mu gitondo cejo ku munsi wa kane mu gihe hasigaye indwi zibiri z'ikiringo johnson yihaye cyo gukura ubwongereza muri uyu muryango haba amasezerano canke atahaba abanyagihugu baharanira ubwigenge bw'intara ya kataloniya barongeye kwihereza amabarabara y'i barcelone ni muri espanye hari ku munsi ugira kane ejo kuwa kane nyene perezida w'intara ya kataloniya ya espanye yemeje ko agiye gukora uko ashoboye kose kugira hatunganywe kamarampaka ku bwigenge bwabo mu myaka ibiri iri imbere iyo myiyerekano yatanguye inyuma y'aho sentare nkuru y'icyo gihugu iciriye abanyepolitike bashyigikiye ubwigenge igifungo cy'imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'itatu ku ruhara bagize muri kamarampaka yo gutandukanya kataroniya na esipanye ibwirizwa shingiro rya esipanye rivuga ko esipanye itazo itagaburwa kandi ko wese azobigerageza azobonwa nk'umugizi wa nabi umurwi wabo ni muri afghanistan washikirije ko abasivile benshi bishwe canke bakomeretse mu mezi atatu arangiye ugeranije n'abapfuye mu kiringo c'amezi atatu mu myaka cumi iheze ibitigiri vy'abishwe mu mezi icenda ya mbere y'umwaka bishika ku basivili ibihumbi umunani onivuga ko benshi muri abo bishwe n'imihari rirwanya leta tadamici yamamoto ni intumwa idasanzwe mu nyamabanga mukuru wa oni muri afghanistani avuga ko ari nkenerwa ko haba ibiganiro bishika ku guhagarika intambara burundu no kumvikana mu bya politike muri afurika naho ibiharuro bitaratangazwa icese byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka yabaye mu gihugu cya mozambique ku munsi wa kabiri w'indwi byerekana intsinzi ikomeye y'umugambwe uri ku butegetsi frelimo na perezida felipe nyusi ibyo byatangajwe bamwe byatumye bamwe bakurikirana ibintu bagira amazinda ku kwizigirwa kw'amatora yabaye ku munsi wa kabiri bagabisha ko intsinzi y'amajwi menshi cyane y'umugambwe uri ku butegetsi bishobora gutuma umutekano muke ubandanya mu gihugu umugwi ujejwe amatora muri mozambique nturashikiriza icese ibyavuye muri ayo matora ariko urunani rw'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu muri mozambique rubona ko perezida nyusi azotsinda n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku ijana
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho imigambwe imwe imwe ikorera mu gihugu idashima ukugena amatora yimirije kuba mu mwaka uza ariko arategurwa ni mu gihe ibona ko iriko irakumigwa mu mugwi uyategura ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatunga imana ari kigali mu rwanda intondezi mfata kibanza z'abagize imigwi itegura amatora makomine sesi zashizwe ahabona kuri uyu wa kane imigwi igizwe n'abavuye mu migambwe itandukanye mu mashyirahamwe hamwe no mu madini uretse kiliziya katolika itashimye gutanga intonde nk'uko seni bivuga ariko imigambwe imwe imwe iridogwa ko atari abantu babo bahawe ikibanza umuvugizi w'umugambwe sawa nyafodebu feniyasi nigaba atanga akarorero ko nko mu ntara ya cibitoke na gitega atamunywanyi wabo n'umwe ari muri iyo migwi igitega hariho amakomine cumi n'imwe ni kuvuga abantu mirongo itanu na batanu frodebu yaronse ubusa mu cibitoki hariho amakomine atandatu ni kuvuga abantu mirongo itatu frodebu yaronse ubusa tugiye mu kirundo frodebu yaronse umuntu umwe tugiye imakamba frodebu yaronse umuntu umwe aho ni ku bantu mirongo itatu urumva rero uri kuraraba muri rusange nta karusho karimwo ahubwo twasubiye inyuma cyane kuko kubona intara yose irimo abantu mirongo itanu na batanu frodebu ifiseho abatwara umugambwe n'amanama izuba riva bose babizi tukabura n'umuntu n'umwe twebwe muri fro dufata kagasuzuguro ku gasaho nyafurodebu abantu baharurwa ku bice mirongo itanu ku ijana bahawe ikibanza mu migwi itegura amatora nabo mu mugambwe sndfdd uri ku butegetsi fenias niga bavuga ko ivyo ari kimwe mu bimenyetso vyerekana ko amatora ariko arategurwa nabi hagati aho mu manama yakozwe mu gihugu n'abarongoye sepi mu ntara amashyirahamwe n'abanyamigambwe bari basabye ko batosubira gukumirwa nk'uko vyakozwe mu masepi safi beatrice arongoye umugambwe hanake mu gisagara ca bujumbura jenzi mu makominike yose mwatanze muri seni mwavuze yuko abatashikiriwe muri sepi ke muzokora tule mwaye posible muri sepi bagashikirwa dore nyakubahwa mwe murongoye sepi ngaye bujumbura dore mu mugambwe ranake muri sepi ni ukuri ntitwaronse twaronse abantu babiri n'uwa kabiri mwaje mumukura rero nashaka ndabasabe ndabinginze kuko imigambwe twese turangana ni ukuri muriko muratagura ntimutugire kujo mwatugize muri sepi umugwi ujejwe gutegura amatora mu gisagara ca bujumbura wari wijeje imigambwe yidoga ko izokwibukwa ku rwego rw'amakomine terence bizimana arongoye sepi mu gisagara ca bujumbura twebwe ku bitwerekeye tuzogerageza ku buryo atamugambwe wihariza ibibanza bibiri kuko dufise n'ibibanza bikeyi ku bantu benshi igisagara ni kinini tuzogerageza kugira bose uburonkaronka ariko ntawe uzoronka ibanza birenga bibiri umuvugizi w'umugambwe sawa nyafrodebu aragaruka akavuga ko imvugo itabaye ingiro fenias nigaba abona ko umugwi ujejwe gutegura amatora seni ufise intumbero yo kutazoshimisha abarundi bose kabaye akamaramaza rero ibyo bavuze ntibyajyanye n'ingiro ahubwo byabaye bibi kurusha bigaca byerekana rero ko aya matora ariko ategurwa ariko ategurwa nabi kubera ko imigwi ijeje kuyategura ari imigwi usanga itumvikanywe ko ari imigwi usanga ihengamiye ku mugambi uri ku butegetsi ari imigwi ubona ko ari imigwi yateguwe kugira ngo ikore igikorwa runaka gishira gushimisha ababatumye twebwe rero mu mugambwe sawanya frodebu ibyo bintu turabyiyamirije kuko amatora n'ay'abarundi bose kandi ikumirwa mu gihugu cy'u Burundi twame tubona ko ari ikintu kibi cyane rero twagomba dukubitira akagohe ujya mu ujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu iyo bavuze ikintu bategereza kugikurikiza ubu rero biraboneka neza ko amatora ariko ategurwa nabi n'ibizova mu matora bizovamo bituma abantu batabyizera kubera ko atacyizere cyabonetse mu ntango nubwo biri uko abanyamigambwe bavuga ko iryo kumirwa ritabaca intege zo kujya ku rubuga igihe cy'amatora amakuru dukesha isoko ryacu ni uko abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine sesi bazokwerekanwa ku mugaragaro kuri uno wa gatanu kuri uyu munsi nyine akaba ariho imigwi itegura amatora mu ntara sepi izoheza ikagira icyo ishikirije
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu burundi tuze mu rwanda aho sena yaronse umuyobozi mushasha augustin iyamuremye amaze kurahirira kuzokubahiriza amabanga asabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu perezida w'u rwanda paul kagame niwe yayoboye ibirori vyo kurahiriza abasenateri bashasha mirongo ibiri bo mu nama nkenguzamateka i kigali umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi niwe adushikiriza iyi nkuru nyuma yo kurahirira imbere y'umukuru w'igihugu abasenateri bashya bahise bitoramo abazabayobora abasenateri bahundagaje amajwi kuri dogiteri yamuremye auguste aba ari we muyobozi wa sena y'u rwanda mu ijambo rye senateri yamuremye auguste yashimye umukuru w'igihugu ku cyizere yamugiriye akamushyira mu basenateri bane yihitiyemo ubwe yavuze ko atazamutenguha perezida wa sena mushya yavuze ko bazakora uko bashoboye bagateza igihugu imbere igihugu cyacu gifite umuvuduko uri hejuru iyo bavuze sena abantu bumva ko ari abantu bakuze bagenda gahoro tuzihuta kandi tujyane n'igihe dushishikazwe mbere na mbere n'ejo hazaza tuzirikana ko igihugu cyacu kigizwe n'urubyiruko mukuru w'igihugu wakiriye indahiro y'abasenateri bashya mu ijambo agejeje ku bari bamaze kurahira yashimye abasenateri bacyuye igihe avuga ko ari bo batangije umurimo abashya bagiye kuzakomerezaho umukuru w'u rwanda yavuze ko gukorera igihugu ari amahirwe umuntu aba abonye ko ayo mahirwe akwiye gukoreshwa neza perezida paul kagame yabwiye abo basenateri bashya ko umurimo wabo atari ugutora yego cyangwa oya ku mategeko baba bagejejweho ahubwo ni ukureba ko abanyarwanda babona ibyo bakeneye kandi bakwiye kugira ngo bagire ubuzima bwiza muri iyo nzira y'ibikorwa byose muzamukora nk'uko bikunze kumvikana mu mbwirwaruhame umukuru w'igihugu ageza ku banyarwanda yongeye kugaruka kandi ku mutekano nubwo dufite abacunga umutekano rero inshingano y'umutekano ni iya buri wese kuri twebwe twese abarahiye abatarahiye abari hano muri iki cyumba muri iyi nteko n'abari hanze mu ruhare dukwiye kugira nibyo bitugejeje aho turi ubu ngubu ndibwira ko ntabwo turagera aho tujya ariko turi mu nzira nziza ni ngombwa rero ko dukomeza kubyishyiramo tukumva ko ari ibyacu ndetse tukabishyiramo imbaraga zose dufite senateri yamuremye auguste ugiye kuyobora sena mu gihe cy'imyaka itanu yungirijwe na madamu nyirasafari esperance wari usanzwe ari minisitiri w'umuco na siporo na madamu rivera mukabaramba wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yamuremye auguste watorewe kuba perezida wa sena y'u rwanda ni umugabo w'imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko akaba yari asanzwe ayobora urwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu y'u rwanda nk'umwe mu bagize ishyaka rya psd yakoze imirimo myinshi inyuranye kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugeza muri mirongo cyenda na kabiri yabaye perefe wa perefegitura ya gitarama kuva muri mirongo cyenda na kabiri kugeza muri mirongo cyenda na kane yari umuyobozi w'ibiro by'iperereza mu gihugu kuva mirongo cyenda n'umunani yabaye minisitiri w'ubuhinzi kuva muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugeza mu bihumbi bibiri aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kugeza muri bibiri na gatatu yari depite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mwandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr ryashyize ahabona ibitigira ibishasha by'impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemwo hcr ivuga ko gushika mu mpera z'uku kwezi guheze kw'icyenda hari hasigaye mu buhungiro abagera ku bihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na bine mu mwaka uheze nk'iki gihe barenga gato ibihumbi amajana ane yamara n'aho hari abahungutse mu gihugu c'amavukiro hcr ivuga ko hari abarundi nibura amajana atatu ku kwezi bakibandanya guhungira mu rwanda muri uganda na congo ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR ryatangaje ko n'ubu mu gihugu cya Tanzania ariho hagisigaye abarundi benshi bahahungiye hariyo abarenga gato ibihumbi ijana mirongo itandatu na bitatu ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri uno mwaka hariyo abagera ku bihumbi ijana mirongo icenda n'icenda hakurikira igihugu cy'u Rwanda aha impunzi z'abarundi zariyongereye gato ubu ni hafi ibihumbi mirongo irindwi na bibiri bamaze kwandikwa mu gihe mu kwezi kwa kabiri bari ibihumbi mirongo irindwi yamara komite y'impunzi iheruka kubwira ijwi ry'amerika ko hari abarenga ibihumbi bitatu batarandikwa mu bitabo bya hcr i kigali mu gihugu cya kongo naho nyine abarundi bahahungira bariyongereye ubu barenga gato ibihumbi mirongo ine na bitanu mu gihe mu ntango z'uno mwaka bari ibihumbi mirongo ine na bitatu no mu gihugu cy'ubuganda ni nk'uko bariyongereye kuko ubu ari hafi ibihumbi mirongo ine na bine mu gihe mu ntango z'uno mwaka bari ibihumbi mirongo itatu na bitanu hakiyongera ko rero abarenga hagati ibihumbi cumi na bitatu bahungiye mu bihugu nka kenya zambia mozambique malawi na afurika y'epfo nk'uko hcr ribivuga mu biharuro byaryo mu mwaka uheze nk'aya mango abarundi bahunze baharugwa mu bihumbi birenga amajana ane yamara ubu hcr rivuga ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro ziharugwa mu bihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na bine ryemeza ko abarenga ibihumbi cumi n'umunani bahungutse kuva mu ntango z'uno mwaka abenshi batahutse n'abavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya tanzania yamaraha umuyobozi mukuru ajejwe igisata cyo gutabukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi yabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko abarundi bamaze gutahuka barenga kure n'iyo ibitigira bivugwa na HCR Nestor Bimenyimana we bavuga ko bamaze kwakira abarenga ibihumbi mirongo irindwi n'indwi abarundi bamaze guhunguka bangana ibihumbi mirongo irindwi n'indwi n'amajana atandatu na mirongo indwi abo bakaba bagizwe n'imiryango yababaye ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'amajana icenda na mirongo itandatu muri abo barundi bahunguka abenshi baza bavuye mu gihugu ca Tanzania mu makambi ya Nduta Mutenderi na, na Nyarugusu hama bakaba baza kugushaka ubu guhunguka biriko bigenda neza nubwo agahazi ko katabuze mugabo ako gahazi tuzoyagana haseri hamwe n'ibihugu byaduhereye indara abantu kugira turabe ko kava mu nzira naho biruko ishamwe mpuzamakungu HCR rivuga ko ricakira abandi barundi barenga amajana atatu bahunga ku kwezi ku kwezi bahungira mu Rwanda muri Kongo no mu Buganda nk'uko ibitigiri bivyerekana HCR gikeka ko no mu minsi iri imbere hashobora kuboneka abandi benshi bahunga kubera ibihe vy'amatora vyegereje rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cane cane ibihanuro bibe n'u Burundi kutugara imipaka canke ngo bibere intambamyi abarundi bovyitura basaba ubuhungiro rivuga ko abifuza gutaha ku bushake bwabo ribafasha kubatahukana ariko ko bataragira ko rihimiriza impunzi gutahuka ku bwinshi kuko ibihe bidahumuriza mu gihugu zahunze zivamwo mu kwezi k'umunani guheze uburundi bwumvikanye na tanzania gutahukana abarundi bagira ku bihumbi bibiri ku ndwi igisata kijejwe gutahukana impunzi mu burundi kiremera ko iyo ntego itarashikwako icyifuzo cacu mbere n'umwumvikano twari twagiraniye na HCR hamwe n'igihugu ca Tanzania haba mwajya amasezerano nyabutatu twifuza ko hotaha ibihumbi bibiri ku ndwi ni ukuvuga ku ngero imwe hakaza igihumbi haba ihungura kabiri mu ndwi mwumva baca bakwira ibihumbi bibiri ubu rero ntibariko barakwira insiguro ubu nyene ntitwaca tuzitanga turindire tubanze tuvugane na HCR hamwe n'igihugu ca Tanzania hama duheze turonke insiguro ku ruhande rwa HCR n'ubu riracasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo c'izo mpunzi z'abarundi zikiri mu buhungiro gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari iryo shami rivuga ko amahema yubatswe yubatswe bagihunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ashaje ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya mahama mu rwanda ngo ntizikwiye amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu ca tanzania amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengerwa canke abakenyezi bakibarukira muhira ibifungurwa bahabwa vyaragabanijwe cane nta duhuzu two kwambara bagifise ubuzima bw'abana n'abakenyezi nabwo ngo burabangamiwe n'ibindi ubwo bukene buzura inzara mu mpunzi ijwi ry'amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya mahama mu rwanda ni na kivare mu buganda pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ishami ryihariye riburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu riri i nyanza mu bumanuko bw'u rwanda ryasubiye kubandanya urubanza rwagirizwamo abayobozi b'umugambwe fdu inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho abireguye ejo ku munsi wa kane ni batandatu bose basaba gutesha agaciro icyagirizo cy'ibiro by'umushikizamanza bakagirwa abere bagirizwa ibyaha byo gukorana n'imigwi y'iterabwoba no gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u rwanda ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye ku mvo za politiki erike bagira ubusa yari muri sentare mu myiregurire bagaruka ku ijambo rya nyuma bose baranenga ikirego cy'ubushinjacyaha ku isonga hari bwana fabien twagirayezu wari ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka fd inkingi ku rwego rw'igihugu uyu bigaragara ko ariwe muyobozi usigaye ukomeye mu baburana wenyine mu isaha irenga yavuze ko agitabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zibanze ku kumubaza ku mikorere y'ishyaka fd inkingi kuruta kumubaza ku mikoranire n'imitwe y'iterabwoba no gushinga umutwe w'ingabo zitemewe ugamije kugira nawe ubutegetsi buriho yavuze ko aregwa kubera imvugo ze z'imikorere y'ishyaka aho kuba ibikorwa bigize icyaha icyaha bwana twagira yezu yabwiye urukiko ko yashinjwe hashingiwe ku nyandiko mvugo za papiyasi ndayishimye bareganwa yavuze ko ndayishimiye yakoreye uwica rubozo kugira ngo amushinje nk'umurwanashyaka wa fd inkingi ni mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko ntawe burega bushingiye ku kuba ari mu ishyaka fd inkingi ahubwo bushingira ku bikorwa gatozi bya buri muntu twagira yezu yibukije ko ubushinjacyaha buvuga ko batangiye gukurikiranwa mu ibanga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kuri we avuga ko aricyo gihe batangiye kubahimbira ibyaha kuko batawe muri yombi mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi yakunze kumvikana mu ijwi ryo hejuru yiko mu bushinjacyaha kandi agaruka ku kuba ibyo aregwa aricyo yita itekinika yagize ati ariko nakongeraho ko hejuru ya byose hari imana twagira yezu yakunze kumvikana mu mvugo zikurura amarangamutima mu rukiko yavuze ko iburyo ikirego cy'ubushinjacyaha cyateguwe ari cyo yise kurima ibisinde bakabakorera twagira yezu yabwiye urukiko ko n'inzego z'umutekano zabumvirije kuri telefone zitabifitiye uburenganzira ku biganiro by'amajwi yafatiwe kuri telefone byanumviswe mu rukiko mu iburanisha aho ubushinjacyaha bumurega ko ariwe woherezaga abarwanashyaka mu mitwe y'iterabwoba no gushinga umutwe w'igisirikare yabihakanye avuga ko ari amajwi y'ibihimbano yumvikanye avuga ko we na bagenzi be bamenyereye gutotezwa nk'abayoboke ba fd inkingi kuko ngo n'ubu bafunzwe abari hanze baburirwa irengera abandi bakicwa kuri bimwe mu biganiro aregwa ko yaba yaragiranaga n'uwitwa humura ubushinjacyaha buvuga ko yarangije kwifatanya n'abarwanyiriza leta mu mahanga asaba ko bishobotse bwakongererwa igihe maze bukabigaragaza ni ibiganiro buvuga ko byaberaga kuri whatsapp yasoje abwira urukiko ko nta gikorwa na kimwe yakoze kigamije kugambanira igihugu no kugira nabo ubutegetsi buriho asaba urukiko ko rwazashishoza mu guca urubanza maze rukazatesha agaciro ibimenyetso byose bimurega rukamugira umwere agasubizwa mu buzima busanzwe umucamanza yamwibukije ko agomba gukoresha imvugo ziboneye mu rukiko kuko ngo si ngombwa kuvuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze ari ugutekinika yategetse ko mu miburanire buri ruhande rwagaragaza ibimenyetso byarwo urukiko rukazabisuzuma mu icarubanza undi wireguye ni leonire gasenga yiri umugore umwe rukumbi mu baregwa cumi n'umwe umwunganira metre antoinette mukamusoni yongeye kubura mu rukiko kubera ikibazo cy'uburwayi uyu wari umubitsi w'ishyaka ubushinjacyaha umurega ko ariwe watangaga amafaranga y'ingendo z'abajyaga mu bikorwa bigamije kugira nawe ubutegetsi buriho we avuga ko kuba yari umubitsi bitakabaye ikibazo kuko ngo yatangaga amafaranga bisabwe n'umuyobozi we bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere kugeza ubu bitazwi aho aherereye yavuze ko mu byo yari ashinzwe ubukangurambaga bwo gushaka abayoboke butarimo ku buryo byashingirwaho biba icyaha yavuze ko mu gihe gito yashinzwe kuba umubitsi w'ishyaka fd inkingi aho yabikaga yitaga ku mibereho ya perezida w'ishyaka victoire ingabire akiri muri gereza ubundi akayahahisha mu rugo akanahemba abakozi yavuze ko amafaranga yahabaga abayobozi atakurikiranaga ngo amenye icyo akoreshwa gasengayire nawe yasoje asaba urukiko kuzasesengura maze rukazamugira umwere agasubira mu buzima busanzwe agakomeza amashuri naho bwana teofile ntirutwa wari uhagarariye ishyaka ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo ntirutwa atumvikana mu bagiraga itumanaho kuri telefone mu bikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho bitumvikana uburyo atabaga azi ibiri kuba nk'uwari uhagarariye fd inkingi mu murwa mukuru bumufata nk'umuntu wari ukomeye muri iri shyaka bityo agasanga ubushinjacyaha bwivuguruza mu kumurega ntirutwa yibukije umuha uburenganzira bwo kuba mu ishyaka ashaka ahandi ashingira avuga ko azira ko kuba mu ishyaka fd inkingi naho ubushinjacyaha bwavuze ko bitari ubwa mbere fd inkingi iregwa mu bikorwa byo gushaka kugirwa naho ubutegetsi buriho bugashingira ku kuba umuyobozi waryo madame victoire ingabire yari yarezwe ibyaha bisa nabyo avuga ko bwirengagiza ko urukiko nyafurika rurengera uburenganzira bwa muntu rwavuguruje inkiko z'u rwanda rukanategeka ko ubutegetsi bw'u rwanda bwakwishyura ingabire indishyi z'akababaro asaba urukiko kuzasesengura rukazamugira umwere abandi batatu bireguye ni bwana ivode mbarushimana bwana vena abayisenga na bwana erneste nkiko nabo basabye kuzagirwa abere kugeza ubu urukiko rusigaje kumva batatu bavuga ijambo rya nyuma ku birego by'ubushinjacyaha bukabisabira ibihano urukiko rugahita rupfundikira urubanza iburanishije zasubukura ku itariki enye z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka eha bagira ubusa nyanza mu majyepfo y'u rwanda
nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.